ni radiyo y'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi na mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga kuva leta y'uburundi ihinduye ivyandiko vyahora ku ntatemwa y'inshungu y'uburundi yahaniye ukwikukira kw'igihugu rudoviko rwagasore intara zimwe zimwe zo mu burundi nazo nyene zatanguye guhindura icivugo c'uburundi ivyandiko biri kuri iyo ntatemwa muri iki gihe bigira biti imana umwami uburundi mu gihe kuva intwaro ya repubulika itangura iyo ntatemwa yari yanditse ko amajambo akurikira ubumwe ibikorwa amajambere amajambo gushika ubu ari no mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi iyo ngingo ya leta rero muri iki gihe ntibonwa co kimwe mu gihe hari abavuga ko iyo ngingo yubahiriza imigenzo y'abarundi kandi ishikiriza ivyifuzo vy'abanyagihugu hari n'abavuga ko iyo ngingo yoba ifise ibindi bintu ihishije kandi kwishobora kugarukana intwaro ya cami mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye bamwe mu bakurikiranira hafi iyo ngingo turi kumwe na claude karegwa ndenzako akaba ari umuvugizi wa perezidansi y'uburundi muriwe neza claude karegwa ndenzako
mwiriwe cyane federike mwiriwe ngabjaka batwumviriza kandi abashimiye ko mwantumiye murakomeye ngaho i bujumbura
ari bujumbura muri kano kanya ndi gitega ariko ndafite amakuru ko i bujumbura bakomeye mu gihugu cyose cy'uburundi n'imore Ni- hari amahoro n'umutekano ni vyiza cane rwose turi kumwe kandi na fenias niyigaba umuvugizi w'umugambwe sahwanya frodebu muriwe neza fenias niyigaba
mwiriwe neza frederike ndaramukije na mugenzi wanje karegwa ndamuramutsa ndamwifuriza ko twosangira ikiganiro neza murakomeye namwe ngaho
turaho buhoro buhoro ni vyiza cane turi kumwe kandi na ildefonse rugema ava mu muryango abaganwa ashigikiye intwaro ya cami muriwe neza ildefonse rugema
Eh, mwiriwe nkundikije eh, ndaramukije n'abatumire bari ngaho
aho eh, mu bwongereza murakomeye
ego turameze neza turashimira imana nta kavura kahise
Eh, ahubwo hari akazuba Ah, ni vyiza cane rwose mugabo haracamwo hakagwa akavura ibihe- ibihe biguma bihinduka ni vyiza cane reka rero tutangure kuri wewe eh, mushiyantahe claude karegwa neza ko intumbero iyo ngingo niyihe yo guhindura ikivugo c'uburundi ubu ikivugo c'uburundi ni iyo ngingo yavuye he?
urakoze frederic nashaka nkumenyeshe menyeshe n'abariko baratwumviriza yuko atangingo irigera ifatwa yo guhindura icivugo c'uburundi icivugo c'uburundi kiracari ca kindi abarundi bose bazi ca kindi canditswe mw'ibwirizwa shingiro kivuga ngo ubumwe ibikorwa amajambere ariko umukuru w'igihugu amaze kubisabwa n'abarundi hirya no hino mu gihugu cose aho yaciye yuko amateka y'igihugu yokubahirizwa yarafashe ingingo y'uko ibyari byanditswe ku ntatemwa y'umuganwa rudoviko rwagasore ari we yahabuje intare kwikukira c'Uburundi- y'uburundi ivyo navyo bikaba eh, murazi yuko yagandaguwe mu gihe hatwara umwami hari ku ntwaro ya cami ivyanditsweho eh, byari biranga intwaro ya cami abarundi barasabye ko vyosubizwaho kuko intatemwa ni ikintu kizira kikazirizwa cubahwa gisonerwa mico n'imigenzo y'abarundi n'iyo igitungwa kigiye kurisha mu ntatemwa ntawakigarura barengera cune kikigarura nawe hamera i- igisaka hakamera ibyatsi nta n'umwe yari afite uburenganzira bwo gutema icyo gisaka n'ibyatsi kuko koko yitwa intatemwa umukuru w'igihugu rero eh, kwabaye gushyira mu ngiro ibyifuzo by'abarundi kandi urumva ko ari ingingo nziza ihwanye n'agateka ka zina muntu ihwanye n'imico n'imigenzo by'abarundi muriko muvuga rero ko eh, ico civugo kizokwiragira mu ntara zose z'uburundi
Eh, nta tegeko ryatanzwe urabona amadiminisi umukuru w'igihugu atunganya inyigisho zifasha abarundi kuzirikana igihugu cabo kugira ngo banywane naco buzure naco kugira ngo abarundi bamenye umwongo uhuma n'udahuma abarundi eh, bak- bamenye koko ico bategerezwa gukora nk'abarundi izo nyigisho rero zirabakabura bagahinduka ziriko zirahindura abantu barahinduka mu vyumviro barahinduka mu mvugo barahinduka mu ngiro niho rero ubona mu ntara ntibavugana ntibasezerana uyu munsi bakavuga bati hari ibintu byiza twatakaje byaranga ba sokuru na ba sokuruza nk'ikivugo imana umwami u burundi ugasanga umuntu yacanditse ku nzu yiwe umuntu yacanditse ku modoka yiwe umuntu yagitwaye ku cibutso kiri mu ntara atari muri komine izo nta teko ryatanzwe novuga yuko ari inkurikizi zo kuva ibuzimu abarundi bakajibuntu hariho abantu benshi bibaza muri iki gihe ko eh, eka ico cifuzo ivyo vyifuzo muvuga ko ari ivy'abanyagihugu bishobora kuvamwo ibindi bintu canke bihishije ibindi bintu hashobora kuba hari abantu bifuza ko intwaro za cami zogaruka Aya- ayo majambo muyavuga kuyi
abavuga yuko hariho ibyinyegeje eh, muri mu- muri ibyo byo guhindura eh, icivugo canditse ku byibutso bimwe bimwe eh, eh, nibaza yuko atawe byotangaza iyo umuntu agomba kugutuka ntagutorera eh, nuko ntazi ibyo bavuga mugabo ko hoba hari abarundi bifuza ko intwaro ya cami igaruka nabyo byo ni ibisanzwe cyane ko iyo ntwaro nta kibi ego byose byakozwe mu gihugu ntibyari byiza mugabo uraze ibyo abarundi twabayemo inyuma yayo ukaraba amakuba abarundi bwabaye n'inyuma yayo ntitwavuga yuko iyo ntwaro yari mbi abayifuza rero barafise eh, igituma bayikunda kandi nta kabi kayo ni uburenganzira bwabo abarundi rero twebwe hajya turi mu bantu bategera cyane kwishira no kwizana Eh, igihe abarundi bobisaba ku bwinshi ko inkoro ya cana igaruka nk'uko ibwirizwa shingiro bibitegekanya nta n'umwe yobahagarika abarundi umunsi bosaba yuko bifuza kurongorwa n'uwihereye imana nta n'umwe yobahagarika abarundi bosaba yuko mbere bifuza umwamikazi bakifuza umwami ibyo byose hoheza hakaba amatora bakaba ko abarundi benshi babihurizako hanyuma abarongoye igihugu muri icyo gihe beza bagashiraho intaha ishize kuko abantu bateza ba- bateza gutegera yuko eh, ico aba- abenegihugu bashatse bakagishaka ari benshi aricyo giteza kuja mu ngiro egome nawe mushenhahe eh, ni- Phineas nigaba ihindurwa ry'icibutso eka ry'icivugo c'uburundi ku ntatemwa mubivuga ko iki ico civugo gihinduwe mu ntara z'uburundi mwebwe muvyakira gute
yego murakoze ubwa mbere iryo hinduka riba uko riko riraba ryateye amakenga umugamutsi wa nyafodebu turabona ko duteye amakenga kubera ko igihugu cy'uburundi n'igihugu cyubakiye ku mategeko hariho rero ibwirizwa nshingiro mu ngingo yayo ya cumi na rimwe biravuga ko igihugu icyivugo cy'igihugu cy'uburundi ari ubumwe ibikorwa amajambere ibyo rero nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gufuta ahantu byanditswe umuntu yokwiye ubwo burenganzira bwo gufuta ahantu byanditswe abajejwe ubutungane bateza kuba bamaze kumufata bakamubaza igituma afuse icivugo cy'igihugu kuko ikivugo cy'igihugu ni ikintu gihambaye kiri ku mafaranga kiri ku mpapuro zige- z'igihugu zikomeye na hariya ku- muze murabibona ku nkombe z'abajejwe umutekano byerekana ko ari Burundi- ikivugo cy'uburundi biriko urumva rero umuntu yo a- afuta ico ki- ico kivugo cy'igihugu atari abarundi ba- ba- ba- bamubwira ati ba- bagihinduye nawe mu kugihindura birafise aho bica bica mu matora canke bigaca mu ba- amatora agizwe n'abanyagihugu canke abaserukira abanyagihugu ku bwanyu rero rero bitaba abahinduye- bitabaye
ku bwanyu Alo?
ku bwanyu abahinduye ivyandiko biri ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore bakwiye kurengukishwa imbere yo gutungana
eh, ku kuri twebwe ubutumwa bwateza kubabaza igituma bafuta icyivugo cy'igihugu cyacu kuko wa gasore twese turamwemera ni incungu y'i Burundi umuntu yamaze kuba incungu y'i Burundi ahubwo byari kuba byiza hagiye ko icivugo cy'igihugu kuko yiguze igihugu cy'u Burundi kubona rero hariho ikivugo cy'igihugu byari byiza cyane byerekana ko abantu babona neza ko uwo muntu hari ibyo yakoreye igihugu baka- ba- ba- ba- ba- ba- bakibuka neza ko igihugu cy'u Burundi cyamu- cya- cyamunuva ko cya- kimwibuka ko ari cyo ari cyo yagiye yamara igihugu cy'u Burundi kubera kubera ko ikigo cy'icyu- cy'igihugu cyari kiri kujya kujyanatemwa ntacyo byari byishe ahubwo byaha iteka igihugu kandi icyo nubabwira kimwe cyo gasore ntabwo yabaye incungu y'umugambwe kuko iki kivugo umwa imana umwami uburundi cyari ikivugo cy'umugambi w'abadasigana iprona hama kiravaho gihinduka ikivugo cy'igihugu cyo gihe umva rero iyo cyavuye cyavuye mu mugambwe w'abadasigana iprona ubu rero dufite ikivugo cy'igihugu atamugambwe n'umwe ukiyitirira twebwe rero ko twamaze kujya mu ntwaro ya demokarasi mu ntwaro y'imigambwe myinshi icyo kivugo duhurira ko twese cyari cyo cyiza ntidusubire inyuma Ego me- kuko intwaro ya cyami irafite ibyiza umuntu yoyivuga ko eh, bya- byakozwe icyo gihe icyo gihe intwaro ya cyami igihugu cyari gitekanye igihugu harimo ubumwe igihugu abantu ba- baraba- bari babanye neza hariho n'imigenderanire myiza y'uburundi n'ayandi makungu urumva ibyo byari byiza byaranga iri ntwaro ya cyami icyo gihe Ego.
mugabo hariho n'ibi- hariho n'ibibi ibibi Reka tubaze- hari ibintu byo gu- byo gushyikira ubutegetsi bidaciye mu mu- mu muco umuntu bakavuga ngo yavukanye imbuto ari ukubeshya abantu hariho ibyo gu- ibyo guhanahana ubutegetsi ugasanga abantu u- hariho inda y'ingoma ukamenya ngo niyo bonyine ubutegetsi buva muri abo bantu ni- ni- niyo Ico kiga- ubutegetsi ico kibazo bwonyene.
turakigaruka ko- hariho hariho ukunyagwa urukomba amazi ku muntu badashaka ibyo byose byari ibibi byaranga iyo ntwaro ya cyane urumva rero Ego me- tukiri ku- kandi twebwe- mushiya na hefe niyase tukiri kuri ico kibazo ico n'ikibazo tuhava tugaruka ko ariko nagomba tubanze duhe n'ijambo eh, mushiya ntahe Defonse Rugema nawe nyene ah, tubwire ukuntu yakiriye ihindurwa ry'ivya- vyanditse ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore Idefonse ivyo mwavyakiriye gute mwebwe
yego me eh, murakoze kumpa ijambo ikintu nagomba kubanza gushikiriza abarundi em, eh, turakunda kwibagira ibyiza byakozwe eh, ku ntwaro y'ubwami eh, tukabyibagizwa n'umuzo w'intwaro ya repubulika Eh, uno munsi nagira nibutsa abarundi yuko eh, itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe amajana icenda na gatatu eh, habaye amasezerano hagati y'umwami mwezi gisabo n'abadagi ivyo ngira twava tubisubira ko hanyuma uno munsi rero twibuka imyaka ijana na Ijana.
cumi n'itandatu iheze habaye amasezerano Ah, ivyo rero ngira twobigaruka ko hanyuma mu kugiranishura ikibazo canyu naco ibi bintu em, jewe ndi mu barundi ba mbere eh, basemereye kuva kera tusaba yuko eh, ivyari vyanditswe ku ntatema ku- ku ntatemwa y'umwa- eh, y'umuganwa rudobeho wa gasore bizosubiza byo- bosubira bakabisubiza ku maguru masha kuko mu kubikura ko babikuye ari uko hahindutse intwaro ibyo nabyo bikaba byerekana neza yuko eh, hariho ikintu cyerekana neza yuko ibintu byose bijanye ni- bijanye n'intwaro y'ubwami vyagomba gufutwa hanyuma tukavuga Ildefonse neza ko Rugema aba icivugo abavuga ko cy'imana u- umwami uburundi byariko ku ntatemwa y'umuganwa rudovyo rwa gasore byakuwe ko ari uko intwaro y'ubwami itembagajwe abavuga none ko eh, ico civugo cari c'umugambwe mu ntango mu babwira iki bavuga ko bakeneye icivugo c'igihugu ivyo sivyo na gato ivyo sivyo na gato kuko iyo kiba ari icivugo c'umugambwe eh, murazi yuko umwami hari ha hashyizweho i- intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro une monarchie constitutionnelle hama iyo ntwaro nayo eh, murazi yuko mwami mwambutsa niba ari yari hejuru ntiyari kwemera yuko eh, intwaro y'umugambwe icivugo c'umugambwe arico gikoreshwa ivyo rero nibaza yuko abavuga yuko ico civugo cari co eh, cari c'umugambwe sivyo na gato cari icivugo c'iyo ntwaro y'ubwami ishingiye ku bwirizwa nshingiro nk'uko abagwaniye independance abagwaniye independance si si prona yonyene hariho n'abandi yaba bari ba- bari bavyumvikanye neza yuko ico civugo arico coserukira arico covugwa ku nkora y'ubwami ivyo rero mwebwe rero kuvuga mura- yuko murashyigikiye ari ubwiza bw'umugambi rugema ubona sinibaza ko arivyo na gato murashyigike ko icyo civugo cyo kwiragira mu ntara zose z'u Burundi kigasubirira icyahahora
Ico cyanditswe mu twari ibwirizwa dusemerera shingiro kuva kera kandi n'ubu twari twarabishikiye Eh, no no mu mwaka uheze eh, twibuka independance jewe ngaha mu bwongereza narabashi- narabishikirije abo twari dus- dukoraniye hamwe kugira duhimbaze uwo munsi mukuru ndavuga neza yuko ibintu iragi mu, mu, ma- eh, mu- eh, iragi rya rwagasore ko ritakurikijwe uko kudakurikizwa rero si ukundi n'ibyo zo gukuraho ico ciwu- i- ico civugo ci eh, eh, c'intwaro y'ubwami ishingiye ku bwirizwa nshingiro ari naryo ragi twasigaranywe n'umuganwa ruduho rwa gasore vyahindutse ari uko vyategerezwa gusubizwaho mu maguru masha ivyari vyanditswe ku nkatemwa yiwe bigasubizwaho kuko mu kubikura kwabaye ukusa n'uku- n'ukwirengagiza iryo ragi rya- ry'umuganwa rudabeho gasore ivyo rero navyo ivyo twebwe twasaba twavuga tuti nibisubizweho ku nkatemwa y'umuganwa rudabeho gasore ibindi navyo vy'uko ico civugo coba kiriho kiro- kirakuragizwa eh, kirakwiragizwa eh, mu ntara z'igihugu ivyo ntivyumvikana gatoya kubera um, murazi ico civugo kivuga umwami uburundi imana umwami uburundi urumva rero ku ntwaro ya repubulika eh, gushigikira icivugo nk'ico nibaza yuko hariho ibisa n'ibidahuye ntiwovuga umwami hatwara perezida ntiwovuga umwami eh, ku ntwaro ya repubulika Ku- ku bwanyu imvu Ivyo rero tw- ku bwanyu imvugo ivyo rero twebwe Ildefonse twashikirije Rugema, twavuze ku- yuko ku bwanyu bihinduka ku imvugo ntatemwa.
ijana n'ingiro
Sabwe?
ku bwanyu imvugo ijana n'ingiro
ku bwami twebwe tuvuga ico ku bwanyu ku ico bwanyu kivu- ku bwanyu imvugo ijana n'ingiro
imvugo yojana n'ingiro nivyo ego bi- bi- biva ku ku ngene abarundi nk'uko um, umushikirangankarwa yabivuze bi- biva ingene eh, abanyagihugu ico bashaka burya abanyagihugu ico bashatse nico coja habona Mbere.
niyo ntwaro y'ubwami twebwe tuvuga tuti yo hasubira ari uko eh, habaye referendum abanyagihugu bakayitorera ivyo rero vy'uko hovugwa i- ico civugo c'imana umwami burundi ku ntwaro ya repubulika twe tubona yuko Egome, eh, bi- bi- bi- bisa n'uko haba hari agashu- agahushane gatoya eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na desire mwiriwe neza
iriwe muri higa desire
bujumbura Ah, kandi kazina ninde
mukundwa mukundwa murafise ikibazo murafise icyumviro duga ku ijambo yego Mhm.
gusa sinamenya abatumire mwatumye neza uno munsi reka ndakwibutse turi kumwe no mushirantahe claude karerwa ndenza ko akaba ari umuvugizi wa perezidansi y'uburundi turi kumwe kandi na fenias nigaba ni umuvugizi umugambwe sahwanya frodebu tukaba kandi turi kumwe na ildefonse rugema akaba ari mu bwongereza muri iki gihe ava mu muryango w'abaganwa duga ku ijambo ikibazo icimbuye
yego nagomba manze mbaze eh, umuvugizi w'umukuru w'igihugu mbega eh, babona gute ko atangorane bishobora gutera mu gihe ico civugo kije hariho ikiringo cegereza amatora ntubona usa- ushobora gusanga bifite n'isano n'amatora n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hanyuma kandi nk'iri kuri we nyene mu myaka eh, cumi n'itanu igira irangire mugabo musende degede utsinze amatora mu bihumbi na gatanu cumi na cumi na gatanu hoba hari habuze iki kugira ngo barabe ko nimba ibyaranze intwaro ya cami yogaruka mbega aho intwaro ya cami mu burundi ko kahise katubwira ko uburundi bwaba bwatanguwe nk'intwaro ya cami mu gihumbi kimwe n'amajana ane kuduga byaranze intwaro ya cami uno munsi twoshinangira byiza byoba byaranzwe ku mwami nde mbega hoho ko batubwira muri kahise ko hageze umuganuro haba amabi menshi burya byorangiza intwaro ya cami igarutse mu burundi byoguma bihari ibyo by'umuganuro n'ibindi bigafunga bikabaho burya byari bitunganije kiriya gihe hanyuma abo nabo bandi nabo nyine bo babibona gute mu gihe byoramuka bigarutse bona bishobora kungura iki gihugu kuko nk'ubu ndiko ndaraba mbona haciye haba ibyivugo bibiri by'igihugu kuko nk'ubu turafise byehwa no burundi ibise progre twavana kuvuga imana umwami burundi umwe ibikorwa amajambere ku madokima menshi dukoresha harimo n'amafaranga y'igihugu dukoresha hari ubumwe ibikorwa amajambere mugabe ibyo bindi nabyo tubisanga ku mamonima cyane cyane nk'iyo y'umuganwa dove rwa gasore mbona umenga ntacyo byonona ko biri ko kuba byari byarateza kuja kongera nk'aho ku ntacu rwa gasore kubigumizaho nibaza ko nta ngorane n'imwe byotera canke hagati mu gihugu kubigumizaho ntacyo byotera nta ngorane n'imwe byotera mugabo urabye urabye urabye ubona hari icyo bizokonona muri kazoza k'igihugu reka bakwishuriye abashinganari twatumiye murakoze desire mukundwa reka dutangure ku mushingantahe karerwa claude karerwa ndenza ko ku kibazo mwamubajije niba bidashaka gutera ingorane ku matora mirongo ibiri yo muri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri reka n'igituma ibyo bintu bishatse guhindurwa muri iki gihe bamaze imyaka nka cumi n'itanu ku butegetsi duga ku ijambo duga ku ijambo umushingantahe claude karegwa neza
urakoze urakoze nashaka bwa mbere hoho nda icyo nokwita intangamarara ngaruke gatoyi ku byo seniyasi yavuze umukuru w'igihugu iyo ariko araremesha inyigisho zidasanzwe hariho ijambo akunda gukoresha riva mu ijambo ry'imana abona ko akundana imana cyane aka abantu banje bishwe no kutamenya abarundi koko mu bintu turwaye bitugoye hariho kutamenya uko kuvuga yuko icivugo imana umwami uburundi ari cayipona ni ukutamenya cyane icyo civugo imana umwami uburundi cyazanye n'umwami yitwa ntare rushatsi cambarantama we yatanguza ubwami bw'uburundi hari mu kinjana cya cumi na kane umuganga wa gasigana yitona wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu n'indwi n'umunani byumvikana neza yuko rero uwo mu kinjana cya mirongo ibiri nayo icivugo caje mu kinjana ca cumi na kane none wumvaga yemwe umugabo w'umusigana yipona ico civugo wakizanye gute ahubwo icivugo cayipona ni ico nyene umwiko rw'amajambere cahavuye gikoreshwa n'intwaro ya repubulika yahavuye mbere y'intwaro y'umugambwe umwe w'abadasigana yipona igakumira iyindi migambi ivyo rero abarundi babimenye na seniyasi yategerezwa kubimenya kuko ni umunyapolitiki umunyapolitiki nk'uwo hari ivyo arategerezwa kwirengagiza hanyuma anagomba kandi kuvuga yuko icibutso bavuze icibutso kivuye mu bivuga kwibuka kugira ngo abantu bibuke kiratandukanye n'icivugo icivugo ku cibutso umuntu yandikaho ibyo ashaka yuko ibyo ashaka kwibuka ibyo kimwibutsa hama rero turiko turavuga icivugo hari icivugo devise icivugo c'igihugu hariho n'ivy'ivugo bita slogan abantu bashobora gutora bakavyandika ku nzu iwabo bakavyandika ku makafe ajya y'ubutumire bakavyandika bariko barategura imanza bitandukanye kuvuga rero ngo imana umwami uburundi abantu ko babyandika ahantu bashaka nibaza yuko si ingingo ya leta ni uburenganzira bw'abantu reka abantu bashatse kwandika batoye ibyo soga abantu bumve ko ari uburenganzira bwabo iyo rero babyanditse ku byibutso biri mu ntara byo nta ngorane mbona nyine biteye kuko hari ibyibutso byinshi mu ntara byose byanditse ko ibyo ntiyanditse ko bimwe ni ibintu bivuga ko ari ibisanzwe kwishyira no kwizana kwidegenza kw'abantu reka bose bazanye ahubwo nyarutsa ibibazo bya dizire mu bisanzwe ni ibintu si kimwe bwa mbere avuga avuga ati none ibyo nta bintu nta ngorane byotera ufatiye ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubwa mbere hoho yaba abantu barabagira amakenga ngo tugomba garuka mu ntwaro ya cani iyaba tugomba garuka mu ntwaro ya cani nta matora yoteguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kandi abari mu mu nda- mu muryango bita mu nda y'ingoma si bo abantu be- umuntu yongera ko amajwi ni abantu bake cyane abo bantu bari bahaniye n'ubutegetsi bari bahaniye ubutungo bari bahana- bahaniye iteka n'itekane ry'igihugu yari dinasti iri hejuru y'abandi bantu bose abo rero si umuntu arongera ko amajwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri oya ingingo yo guhindura bijya byambi gusubiza ku ntatema ibyari bihasanzwe n'ingingo ijyanye n'imico n'imigenzo n'akaranga n'akarangamutima by'abarundi iteka n'itekane by'igihugu abarundi bamenye ba- bamenye icyo bubaha bamenye icyo batinya bagire icyo basomera Ati- ati- aho mu bwirwa shingiro mu ngingo ya cumi na rimwe bavuga ngo handitse ngo ikigo cy'igihugu gikorwa amajambere ntawe ushobora ngo icyo kigo genda mucandike ahantu hose ngo eh, ku nzu ya patiri genda mucandike ko eh, ngo genda mucandike eh, ah- ahantu hose hose ushaka woya Ego, icyo ma- kivugo kirafise aho kija ikindi kibazo yabaje cerekeye amabi yakogwa ku muganuro mu gihe intwaro za cami zogaruka ivyo bintu byose vyogumaho
Eh, ibyo byose byo kuvuga ngo amabi yaba sinzi ayo mabi yo yakuye umunsi w'umuganuro nagenda mwibutse yuko wari umunsi ahanini wari ushingiye ku bintu bitatu bikomakomeye icya mbere hariho abarundi barasengera umwami kugira umwami wabo imana imuha imigisha kuko imana igira aho imaniye nawe se barundi aheza asasagaze a- a- ash- iyo migisha ishwara abarundi bose iciye ku mwami bamaze kumusengera umwami yaca asengera imbuto izoterwa mu gihugu cyose agaheza kandi agasengera ibitungwa byo mu burundi kugira ngo inka ziba mu burundi n'ibitungwa byose bimere neza ikindi naco umwami yaca asangiza abarundi umwimbu umusesekara w'umwimbu usa- usigara ku mbuto abarundi bagasangira hanyuma no kubanzwa bakabanzwa kuko urabona mu bintu byose mu- iyo- iyo umuntu agiye arafata ibyo yasomye ku mbuga ku nzandiko zanditswe n'abakoroni benshi bara- baratubeshe baratubeshera ubu tukamaze Ego, gutora.
ndabona kandi Ahubwo yakihuta cane gose.
umugambo warangwa n'ibyiza byinshi cyane azasubiremo asome abaze n'abahinga bavuga byo gutegera umugano wari urubanza rwiza cyane rwahiteka igihugu n'ikimenyamenya abakoroni barukuye kubera gukunda abarundi bahagaritse umuganuro igihe bagiye amasezerano yatubwira wize fonsi yo mu- mu- muri mu bibiri n'amacyenda na gatatu nibo ba- bateguye guhagarika umuganuro kuba twari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi uhuza abarundi Yego, me- bagasangira bagasabikanya hama bagahezagirwa nibaho nta mariyo Yego, me- garuka nawe intwaro ya cami yogaruka icya kabiri yabagira ati kuki mubigize ubu ibintu byose mwari mwari mumaze imyaka ku butegetsi kuki mubigize ubu harya ibintu ntibyerera inzara byerera igihe ibintu ntibibera rimwe uyu mwaka hari ingingo zawo hari izofatwa mu mwaka uza hari ibyo tutagize nitwa tuzobonera kurongora uburundi bizokorwa no mu myaka yindi y'imbere ibintu ntibibera rimwe ingingo zifatwa igihe cyazo Yego, me- n'abazifata hageze hari Yego, me- abavuga ibintu by'amafaranga ati none cipugo cyanditse ku mafaranga n'ibindi n'ibindi byinshi igihe repubulika ya mbere yaza ku mafaranga hari handitse amajambo yakoreshwa ku ntwaro ya cani mugabo amafaranga niho haciye bayaturira ayo mafaranga yabandaniza akora arakora kugeza aho haboneka amafaranga mashasha erega mu burundi n'amafaranga avuye mu bwongereza ayo ma pound sterling turayakoresha turakoresha amadolari ya bitcoin gold wituwasi yo muri leta zunze ubumwe za amerika Ni- amafaranga ntafate Yego.
ajyanye n'icivugo izo zo kwandika ko De- zose de- yakoresha izo ntabwo abantu abantu ntibareme Yego, me- ntibyashika nta n'umwe uzi ko ari ibyo mu mwaka umwe canke ijana biramutse bishika ntabwo banezekera Eh, Desire eh, Mukundwa yabaje kandi abandi bashikana turi kumwe ati mbega mu gihe ivyo ico cibutso ico civugo co hinduka vyo kungura iki uburundi reka dutangure kuri mwebwe eh, mushikana eh Ildefonse Rugema
Eh, jewe um, ahubwo ngaha nagira mbanze mbonereho eh, gushimira leta y'ubu y- y'u- eh, y'ubu leta itwara ubohera eh, ico kintu ni ikintu gikomeye cyane kubona barasubije icivugo cari ku ntatemwa y'umwami y'umugano wa Rudolphe wa Gasore ivyo bintu nibaza yuko ari ugusubiza mu kuri ibintu uko byateza kugenda aho rero jewe eh, sinabihisha eh, kandi nari narabishikirije n'imbere yaho yo gushimira leta kubona higira ico ico gikorwa co gu- co kuvuga ukuri ikindi naco kuri ivyo eh, kuri- ngarutse kuri ico kibazo ca eh, c'uwo Desire.
mu- tumire eh, ivyo vy'uko hoba ha- hari ico ha- nta na kimwe tubona yuko bishobora kubonona kuko eh, nk'uko benshi bagiye barabivuga eh, ba- bavuze yuko icivugo kiri mu ibwirizwa nshingiro ibi- ivyo turabizi niko bimeze ariko eh, nibaza yuko ivyahindutse ku ntatemwe mu ganoro wa gasore ataho bihuriye n'ibiri mu bwirizwa nshingiro urumva rero mu gihe hogaruka intwaro y'ubwami biciye mu nzira tuzi twese kuko eh, mu ma- eh, mu masezerano ya arusha baremera yuko eh, umuhari canke umuntu ashaka kurwanira igarukanwa ry'intwaro y'ubwami mu gihugu c'u Burundi abifitiye uburenganzira mu gihe rero vyoba eh, nibaza yuko vyoba mu nama n'ingingo abarundi bonyene bakavyitorera bishitse yuko umwami asubira gutwara nibaza ko vyogenda mu nzira eh, yo kujana n'ibihe turimo Yego me- Eh, ibyo by'uko eh, bavuga yuko mu- ku muganuro haba ibibi cyangwa haba ibindi na biriya cyangwa ku ntwaro y'ubwami haba ibyo bibi byose bagenda baradondagura ari abakoroni ari abazanye iyo ntwaro ya repubulika bose babuze nabi intwaro y'ubwami urumva rero baranditse n'ibitabo benshi mu- mu- muri abo babivuga usanga bafatira kuri ibyo bintu basomye ego me- urumva rero atari twebwe abarundi tugiye turivugira inyishu neza ngufi ngufi ko ndabona akanya baza kihuta kubaho.
cyane rwose abariko baratwumviriza benshi bafite ibibazo ariko imbere yaho mu kanya gatoya cyane rwose umushikana Phineas Nigaba babajije eh, Desire Mukundwa yabajije ikintu eh, guhindura ikivugo cy'u Burundi ikintu byo kungura Uburundi mu kanya gato nibaza ko ico kibazo mwasana bagishikirije duga kwijambo mu kanya gato cyane
mu bisanzwe uri kurumviriza umushinga nawe karegwa aravuga ikirundi cy'ubushane cyacu aravuga ngo gushyira ku ntatemwa nta ngorane no gushyira ku mazu ngo gushyira ku mamodoka ngo gushyira ngo no ku bindi bintu byose ngo ngo nta kibazo mbega uwo muntu woba wubaha gute ufashe icyo kintu wasize ku ntatemwa yiwe ugashyira ku modoka ugashyira ku nzu ibyo byoba biri kubirasigura iki ikindi nacyo twebwe iyo hageze iminsi mikuru ihambaye turashyira amashugwe ku byibutso none ubu avuze ngo ngo abamwe bara- ngo bamwe barandika ko abandi ntibandike ko none wumva atari akajagari none tuba tuzomenya iki- ikikura ari ikihe none ba- barashyigikiye ko hoze akajagari intara iyi yandike iyindi ireke kwandika iyindi ireke kwandika none ukuri ni ukuhe yenda musaba ko yovugisha ukuri akavuga intumbero batanze ntaze ara- arabikwepa aca iruhande tumenye ko bavuze ati abajejwe intwaro bose babyandike ko hama rero tu- twumve intumbero yayo icyo bashaka gushikako navuga ngo ngo nta- ngo umwarimu uwo ari we wese yokora ibyo yashatse ntivyoba ari igihugu wocume ngo nta mategeko ahari Yego, me- ikigira kabiri naco twebwe intwaro ya cyami iga- igarutse mu burundi twebwe tubona ko hoba hariho kwaka ijambo umunyagihugu kuko intwaro ya cyami ntiyemera ko umunyagihugu yitorera abamurongora n'abamuserukira kandi akabaha ikiringo runaka i- icyo kiringo giheze akaraba ko bakoze neza bakoze neza akabongera bakoze nabi naho akababogoza biciye mu Yego, me- matora ndabona- None intwaro ya cami nayo ntiyemera amatora none wumva twe twoyishima gute mu mugabo musaba nyafrodebu twebwe ikintu kita- kita- kita- kidashira imbere amatora ntabwo dushobora kucemera egome tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na irakoze irakoze muriwe neza
mahoro Ma- amahoro muri hehe ga irakoze
Eh, jewe uno mwaka tuvugana ndi mm, muri bubanza bubanza eh, murafite icyiyumviro ikibazo mu kanya gatoya cyane rwose duga ku ijambo
ego nze nanjye nagomba mbaze ikibazo gitoyi yego
Eh, eh, hamwe twaba tugomba gusubira mu mu ntara za kera nibaza yuko eh, sinzi icyo baba barakatiyeho kugira ngo bisubire muri izo ntara za kera mbega hoho mu gihe baba baciye mu ntara za kera baba bifunze iki hoba hafashwe iki kugira ngo eh, basubizeho icyo kivugo
murakoze irakoze
Mm.
reka ico kibazo cawe tugitangure ku mushentahe eh, claude karegwa ndenza ko nibaza ko yabici- yabiciye ku mayange gatoya ariko mu kanya gatoya cyane rwose amasogonana mirongo itatu umuduge ku ijambo mushentahe karegwa
urakoze frederic ndagomba guhumurirwa irakoze yuko ata mugambi wihuta nta cyihuta nta n'uwuzi ko bizoba yuko burundi buzosubira kuba ubwami uno munsi burundi ni repubulika yitwa repubulika y'uburundi ibyo abarundi barabyemereye barabyakiriye repubulika ni kimwe mu kigabane ca mu mateka y'igihugu mugabo kidahindura amateka y'igihugu ibyo rero ni- nibyashika nibyashika abarundi bakabisaba mu kinjana ca mirongo itatu ca mirongo itanu canke mbere n'uno munsi tuzobiraba abarundi bazobiraba zo bari muri ico gihe hageze nta na kimwe nta- nta cihuta kihari nta na kimwe eh, nta wovuga ngo hari kiriko kiratwirukana kirukana abarundi eh, ni reka duhe umwanya umwanya ico abarundi bazoshaka kizokorwa mu shana feniyase nigaba mu gihe hokoreshwa amatora kamarampaka eh, abarundi bakemeza ku ico civugo cohinduka mwebwe iyo ngingo mwoshigikira mu kanya gato cyane
mbega iyo ugomba guhindura itegeko hariho inyungu bizanira abanyagihugu hariho akarusho bizanira abanyagihugu twebwe rero mu mugambi wacu saba abanyaforodebe iyo ntwaro ya cyami nta ka- nta karusho yozanira twaba dusubiye inyuma nk'ibirenge umva rero gusubira inyuma niko bishyigikira twebwe tuvuga duti niha ibyo byiza byari mu ntwaro ya cyami nibyumvikane tubiganire ko bize bije mu ntwaro ya demokarasi kugira ngo intwaro ya demokarasi tuyikomeze kuko niyo nibwo niyo ntwaro nziza ituma umunyagihugu ashobora kugira ijambo mu gihugu twebwe rero mu gihe mu gihe hoza ibyaye matora yo kuvuga ngo abagore n'abacaca twebwe twobishyigikira Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na sabimana daniel mwiriwe neza daniel muratwumva ndumva umurongo wa daniel usa n'uwucitse ariko reka tugaruke kuri mwebwe eh, mushentahe eh, idefonse rugema eh, Phineas Niyigaba avuga ko mu gihe intwaro za cami zogaruka uburundi bwoba busubiye inyuma aho muhavuga kwiryo
ego me eh, aha nagira nibutse abarundi eh, ndabibutse neza eh, ingene eh, dusubira inyuma gatoya turabe ingene iyo ntwaro y'ubwami yahavuye ni nk'uko eh, mfatiye ku vyo eh, ari umushinga ntahe karegwa ari umushinga ntahe nigaba ariko ara- arashikiriza ngaha canke n'uwundi eh, mutumire yaraheje kuvuga yuko eh, gusubira ku ntwaro y'ubwami kuba ari ugusubira inyuma nagira ndabibutse neza yuko iyo ntwaro y'ubwami ukuntu yavuyeho bitaciye mu ntwaro ya demoka- mu- bitaciye mu mu nzira ya demokarasi murazi yuko intwaro y'ubwami yakuwe n'abantu bari ku rushi ntibagirije inama abanyagihugu abanyagihugu si bo bagiye mu ibarabara ngo biyamirize intu- iyo ntwaro y'ubwami twebwe rero turwanira igarukana ry'iryo- ry'iyo ntwaro y'ubwami twebwe tubona yuko ahubwo ariyo nzira yo kuva ibuzimu tukaja ibuntu tugasubira ku vyacu turi abarundi tugasubira ku ntwaro abarundi bazi ivyo bintu vyo kuvuga yuko kuba ari gusubira inyuma muribaza igituma ababirigi bafashije kugira iyo ntwaro yacu itembagazwe yu- iyo ntwaro y'ubwami itembagazwe kandi wabo uno munsi iyo ntwaro y'ubwami ari igikora mu bihugu byinshi bya burayi intwaro z'ubwami ziracyakora none mushatse kuvuga mwebwe abarundi ko ari mwe muri mbere y'ibyo bihugu bitwarwa n'intwaro z'ubwami aha nibaza yuko abarundi twari ku- dukwiye kubiba uzimu tukaja ubuntu tukabona yuko isenyugwa ry'intwaro y'ubwami ryabaye isenyugwa ry'uburundi aya mabi yose twabonye kuva intwaro y'ubwami itembagajwe izi njyane z'ubwoko biciye mu kurwanira gutwara bis- vyama bihitana abanyagihugu ataco bazira tuzira iyo ntwaro yacu ya- yari ihurikiyemwo abarundi bose uno munsi iyo numvise umurundi ariko aravuga ngo twaba dusubiye inyuma mbega usubiye inyuma mu nzira ya gute abazungu ngaha ba- ba- twirirwa turirukamwo twahungiyemwo ntibatwagwa n'intwa- ntibatwagwa n'abami n'abamikazi hari icyo babuze muri eh, hari icyo tubarusha mu, eh, mu- muri izo ntwaro za demokarasi twama turi ko tura- turaririmba kandi Igome.
atadufite ndabona akanya kihuta mu njye nshinga nibaza rero yuko munkuriye gatoya ngaha nkabandanya twebwe iyo turiko turavuga kugarukana intwaro y'ubwami si ukugarukana intwaro gusa ni ukugarukana imico akaranga kama k'abarundi dusubire kumenya yuko kubana tubahana ata muntu yica uwundi azi- tuzirana turi nk'ubusimbara hamwe bama bari kogwanira gutwara ivyo nizo zahaye inzira inkozi z'ibibi kugira bakora ivyo bakora bitwaje ngo bari muri demokarasi igome umwami aja hejuru y'imigambwe hari uwaraheje kuvuga ati ku ntwaro y'ubwami nta matora asubira kuba kuva mu mirongo itandatu na kabiri hashinzwe intwaro y'ubwami ishingiye kuri izo nshingiro ivyo bivuga yuko umwami aja hejuru y'imigambwe imigambwe ikaba ndayiyamamaza uko uko- uko vyamye ivyo nta na Igomeye.
gatoya nta- nta na- nta kintu na gitoya Ndabona vyosubiza akanya inyuma kihuta.
mu nzira yo- yo kuja muri demokarasi Ico ki- kibazo aha tubura rero kigaruka ko nibaza yuko umushirantahe abarundi Alphonse Rwema bumvi bo baturetse tugashikira abanyagihugu tukabasigurira neza iki iyo ntwaro y'ubwami yomarira uburundi nibaza yuko vyo i- ivyo vyofasha kandi ibi i- biri mu nzira yo gutorera amahoro uburundi muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na joseph mwiriwe neza
Eh, mwiriwe mwiriwe frederic nkundigize mwiriwe neza muri hega joseph
Eh, ni rwanda mu ntara y'amajyepfo yego twibutse akandi kazina
byimana joseph yego duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro ndabona akanya kihuta mu nyarutse cyane
Eh, mubanze mundamukiriza batumire barakumva
Eh, akabazo nari mfite yego kuri abo eh, kuri abo bashaka kugira ngo ngo hagaruke intwaro ya cyamaho mu burundi Mhm.
ese urabona muri iki gihe tugeze cya tugezeho cya demokarasi urabona ko habaho ko haba amatora noneho tu- ah, abatutsi ntibamwiyumvemo ugasanga bizanye ibibazo e- ejo bwacya hafi n'umututsi bika- nanone bigatera ikibazo muri abo bahutu ese uwo mwami azaza atagira ubwoko ese uwo mwami naza ari umuhutu abo batutsi bazamwiyumvamo ese naza ari umututsi abo bahutu bazamwiyumvamo nge ikibazo ni- mfite ese zashoboka gute ku buryo bazabasha kumuhuriraho niba igi- azaba ari umurundi yego mego Ese njye numva wenda bishoboka ko i- icyaborohera ahari keretse bategetswe n'umunyamahanga ukiri ubwoko Sawa, murakoze murako- Murakoze kwandika.
murakoze joseph eh, gushika ubu leta y'u burundi ntiravuga ko yifuza intwaro ya cami ariko reka ico kibazo nibaza ko uwo cishura neza yoba idefonse rugema mu kanya gato cyane rwose musa n'abamaze kubivuga mu kanya gato mwishure joseph
ndumva ikibazo cy'uyo mushinga ntaheje gushikiriza Em, mu burundi nibaza yuko eh, kandi niko niko bizwi intwaro y'ubwami yamaze imyaka irenga amajana atandatu eh, ariko yasenywe umunsi umwe eh, kandi nibaza ko bizagize inkurikizi nayo ukuntu umwami ajaho ingene ingene umwami yojaho ni n'ingene yotwara nibaza yuko eh, ivyo birafise eh, abo birafise uko vyo- vyotunganywa eh, murazi neza yuko iyo myaka yose eh, abami batwaye eh, mu burundi ibi bavuga ati eh, monarchie constitutionnelle i- i- eh, intwaro y'ubwami ishingiye ku bw'izo nshingiro mu burundi niko vyamye Eh, murazi yuko ivyivugo bavuga ati umwami agirwa n'abagabo eh, kananira abagabo ntiyimye I- ivyo vyerekana neza yuko umwami atatwara uko yiyumviriye adahanuje adafise abahanuzi abashinganahe n'abagabo mu kanya gato i- Ivyo rero izo ndyane nibaza yuko indyane yavuze vyerekeye z'amoko yuko- zoheraga Kuvyereke- ibyo by'uko Mu kanya gato.
ibyo byerekeye ubwoko ariko ara- arashira imbere nibaza yuko eh, mu burundi eh, n'ico nico twabuze kuko abashatse guteranya abarundi n'ico bakoresheje eh, u- hariho ubumwe ku ntwaro y'ubwami nibaza yuko ata muryango n'umwe wari ukumiriwe mu eh, ibwami kandi umwami eh, bikaba nkabyo nta bwoko yari afise yari hejuru y'ubwoko yari hejuru y'intara yari hejuru ya byose ivyo rero by'uko eh, hoza umuhutu cyangwa umututsi nibaza ko atari uko vyogenda ikindi naco ni uko eh, nk'uko eh, i- ibwirizwa nshingiro bivyemeza twebwe ntituriko turavuga yuko ari leta izovuga ati harageze ko hagaruka intwaro y'ubwami atara- atari imigambwe canke imihari canke umuntu avuze ati twebwe tubona yuko ibi bintu vyoja habona eh, Igomeye.
iyi ntwaro y'ubwami yogaruka ivyo rero eh, eh, bishobotse nka twebwe arivyo duharanira eh, dushoboye gushikira abanyagihugu twebwe basegurira twibaza neza yuko intwaro in- igarukanwa ry'intwaro ry'ubwami ryoba kimwe mu bintu vyotuma abarundi basubira mu mahoro egomeye abarundi basubira ku mico n'akaranga kabo abarundi basubira kubahana abarundi basubira gukunda igihugu cabo bagize urunani ari abarundi atari abahutu abatutsi abatwa abaganwa n'ibindi Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na pascal mwiriwe neza pascal muratwumva ndumva umurongo wa pascal utameze neza pascal eh, niho muri ndumva eh, umurongo wa pascal eh, utameze neza reka tuje ku mushigantahe fenias eh, nigaba Eh, umushigantahe mu rwanda eh, joseph yabaje ikibazo niba haje intwaro ya cami za ndyane z'abahutu abatutsi eka n'abatwa zorangira mu burundi hari abantu ba- benshi bavuga ko ku ntwaro ya cami abarundi batari mu njyane z'amoko aho mwebwe muhavuga kuri
ngo turabye uburundi ibi- ibi- ibihe cya- igihugu cy'uburundi igihe ibihe cyagiye kiracamwo tukaraba n'ingene twagiye i arusha tugasinya amasezerano hagati y'abarundi ayo masezerano yashi- ya- ya- yasinywe kubera ko hari hasanzwe hari injyane za politike hagati y'amoko wumva rero ntawuvuga ngo ubwoko ntiburiho mu burundi ubwoko buriho mu gihe rero buhoza ibyo byo kugira ngo bashyireho umwami byogorana iyo yumva hariho Ikiba- icyo kibazo yabatije ni ikibazo gihambaye cyane kuko Burundi busanzwe bu- bufi- bu- bwa- bwaranyegetewemo n'ibyo bintu bya- by'amacakubiri y'amoko kandi tukaba tubona ko arusha yari ko- yari yari itanguye kubigabanya kubikuraho ariko ubu biriko birasubira kugaruka buhoro buhoro Bi- bi- wumva rero mu gihe ho cyaza mu ibyo by'icami hoho byo- byogorana gusumba ingene uwo mwami yoboneka kuko nta muntu yovuga ngo nafise ubwoko runaka avamwo kuko ibihe turiko tu- ibihe turiko turabona turiko tu- dusubira mu macakubiri y'amoko vyotuma mbere biba biba akayobera abahinga mu gihe hoze ibyo byu- byu- by'icami egomeye Re- kera rero imbere y'uku ku mwami ibyo nta eh, nta ngorane zari zihari bwa turabye kuva mirongo itandatu na gatandatu gushika ubu tukaba byabaye mu gihugu cy'u Burundi harabaye ingorane z'amoko ntawo bideha kandi arusha niyo yari yaf- yari yari yabifashe kubitorera umuti byari byari bitanguye bi- byari bitanguye bihera mbere biva mu mitwe y'abantu none arusha ko ya- ya- isa nuko ya- ya- ya- yasubiye ya- ya- novuga ko yanditswe itagishyigikiye ko mu mu byo abantu bisunga ucubona ko bya bintu by'amoko biba- Yego, me- biri ko bisa ni- ni- ni- ni- ni- ni- n'ibigaruka Ndabona Ubu- ubu- Phineas, urumva rero bica bigorana ingene uwo mwami ahantu yova hariho egomeye tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na habineza zabulon mwiriwe neza
egome muri hehe ga zabulon
sare muri hehe
amahoro cyane Eh, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
jewe n'umurundi akunda uburundi iyo ngingo yo gufata bagahindura icivugo umwami uburundi umwami ni- ni ni ingingo yanezereje cyane kuko uriko uraraba ni ki- ni ibintu bivugwa kandi biboneka bigaragara tuvuze umwami tukavuga uburundi tukavuga imana imana bisigura ko imana iri imbere nayo ubumwe ibikorwa amajambere hari igihe byanashika n'ibyo bikorwa ntibikorwe n'ubwo bumwe nti- n'ubwo bumwe ntibunahabe ugasanga ahubwo niho niho hari amacakubiri ahubwo gusumba aho tuvuga imana kuko imana ari mushobora byose kandi imana yereka uburundi mu bihe bitandukanye harabaye ibihe abantu bashaka kwica abandi imana igaseruka tutibagiye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho imana yaserutse ikiyerekana tuvuze rero imana umwami uburundi n'umwami tutibagiye ko umwami nawe nyene umwami wera kera hose hamye havuga umwami ntihari bwavuga umuhutu n'umututsi mu gihe c'umwami yego meya ariko muri ino minsi abantu bariko bariyamamaza bavuga ubwoko kanaka ni- wumva barondera ivyabo vy'inyungu zabo iyo ngingo je nk'umurundi akunda uburundi ni ingingo yanezereje cane murakoze habineza zabulon eh, mushiyantahe claude karegwa ndenza ko mu gihe ah, abanyagihugu bobandanya bashigikira iyi ngingo yo guhindura ici- eh, icivugo cy'igihugu eh, murabona ko hashobora gukoreshwa amatora kamarampaka
nakubwiye bwa mbere ho nagomba mbanza kumenyesha yuko intwaro ya cami itabuza demokarasi ahari intwaro ya cami yabivuze mugenzi wanje rugema mu bwongereza haraba amatora muri esipanye haraba amatora muri danimarike haraba amatora oranje haraba amatora no mu bigi haraba amatora no mu burundi nyuma y'intara yo kwikukira rwabuze nayo kwikukira amatora yabandanije abahugeza bayitembagaze ni mirongo itandatu na gatandatu ama rero uti mu gihe hoza intwaro eh, ya cami Ja- ikindi- hari ikibazo babagiye ikindi bavuze bati mbega umwami yoba mu bwoko buwe erega ibi by'amoko mu burundi byazanywe n'abakoroni mu burundi hari ubwoko bumwe kuko iyo haba hari ubwoko bwinshi tuba tuvuga indimi nyinshi tuba tuba mu ntara zitandukanye tuba dufite imico imwe mu sivirizasiyo yacu iba itandukanye ariko nta abahutu abatutsi mu burundi ni ubwoko bumwe intwari ya cyami yubakiye ku miryango imiryango yuzuzanya ikubahana umuntu wese akagira icyo agiye cyo gukora umwami akaca aja hejuru ya bose kandi bose ntawishyura ntabavuga ko asumba uwundi Na- ino- intwari ya cyami rero nta kintu na kimwe ntishobora kubuza demokarasi mu burundi Amaru- abarundi bo bobishaka hagatunganywa kuko ba- bagenda kubisigurira bene igihugu bakabyumva ababa barongoye igihugu muri icyo gihe bategerezwa gushira ishyaka ry'umwenegihugu yo kuja imbere uca hatunganywa amatora amatora rero agaheza aba- at- bakavuga ati abene intwaro ya cami ni bande abatayishigikiye ni bande babaye benshi iyo ntwaro yaheze ikagaruka mu burundi ntacyo bagarega mu bwongereza yarigeze kuvaho harigeze gutemba intwaro ya cami yarigeze gutembagazwa mu gihugu cy'ubwongereza mugabo mu nyuma barabona ko iyo hari iteka ritekana ico gihugu barayigaruka ko uno munsi umwamikazi arahangamye kandi nyuma yiwe hazoza umwami n'abandi baje baraza baje baraza urumva rero ivyo biri mu mateka y'igihugu ibintu bigenda birahindagurika sosiyete n'iziri statike zidinamike n'iwacu bishitse vyoba ari bisanzwe cane Eh, mushiyantahe defonse rugema iciyumviro cyo gukoresha amatora kamarampaka ku kwihinduka eh, kagicibwa c'uburundi n'intwaro ya cami n'ibintu mwoshigikira mu mu rwibanyu
si ukubishyigikira gusa ahubwo twebwe turi mu ntumbero y'uko eh, eh, y'uko twokoroherezwa kugira tubishyikirize abanyagihugu eh, kugira turabe kuko nk'uko nabibabwiye eh, nibutse abarundi y'uko eh, umuzo wa repubulika intwaro ya repubulika yaje yaz- yaz- ya- yaje ku nguvu ntiyaciye eh, mu nzira ya demokarasi ntibabajije abanyagihugu ati mbega iyi ntwaro y'ubwami tuyikure dusheho repubulika ntabyo babajijwe ivyo rero by'uko eh, hoba referendumu muri ayo matora ka- kamarampaka twebwe tubibaza yuko ariyo nzira yotuma ari nayo nzira nziza ya demokarasi yo kwerekana abarundi neza yuko iyo ntwaro yoba igarutse biciye mu nzira ya demokarasi mu gihe ari bo bonyene boba bitwa bitoreye iyo ntwaro ya- eh, iyo ngoma y'uburundi yego ivyo meya rero kubitora nibaza yuko eh, eh, nibutsa abantu yuko nukuri iki kintu bakwiye kuciyumvira kabiri gatatu kuko intwaro y'ubwami y'uburundi niyo ntwaro gushika uno munsi nibaza yuko yarirekuwe n'amategeko kubera ariyo yari yemewe n'abarundi itembagazwa bidaciye mu nama n'ingingo ibyo rero kugira bayisubireho nibaza yuko byoba ari inzira nziza ya demokarasi byoba biciyemo tubibutse inshuti mwese ko mubandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na ndayishimiye pasifika mwiriwe neza
amahoro neza amahoro muri higa pasifika
mu kanyosha mu kanyosha murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku ihinduka ry'icivugo cy'uburundi ku ntatemwa y'umuganwa rudoviko rwagasore duga ku ijambo
ikibazo dufite bashaka kumenya kumenya mbega nimba byashitse bakaba bahinduye icivugo kiri ku ntatemwa n'incungu ya demokarasi iyo incungu yazanye kwikukira
turakumva duga ku ijambo
twashaka kwa none mbega baca bagenda mu ibwirizwa shingiro ko hariho ubumwe byose byahari naho baca bagenda bahindagure hose ntidusahura rero igituma ko twaba dusubiye mu ntwaro ya cami cyangwa turi muri demokarasi yoba yahavuye cyangwa dusubiye muri mu ntwaro ya cami ntidutahura rero ariko twasaba ko duha umuco mukadutumira ko n'abajejwe ibyo bintu bakabidutangira ko umuco kugira ngo natwe tumenye mbega turi mu gihe cy'intwari imeze gute yego mu munota umwe reka dusabe umushanayi claude karegwa abanze neza ko abanze yishyura icyo kibazo mbere y'uko tuha ijambo umushanayi fenias ningaba duga ku ijambo umushanayi claude karegwa neza ku kibazo cya ndayishimiye pacifique
pacifique nagamba amenyeshe ko uburundi kuri uno mwanya turi ko turavugana ari intwaro ishingiye kuri repubulika icivugo cyasubijwe ku ntatemwa ni ukuvuga yuko aricyo cyari cyanditsweho intatema ni intatema nyine nawe uyitema nawe uhindura ibiriko kandi y'abafeniyasi y'abayidefense bose barishimye n'abarundi benshi barakenguruka hanyuma rero navuze ko icyivugo umuntu wese yivuga icyo ashaka kwivuga yivuga uwamugabiye kiratandukanye cyane ni icyivugo nka slogan kiratandukanye na devise kuri buri harashizeho ibyivugo nyuma yo gutora amasezerano bw'abarundi hari ibyibutso byinshi muri byose ntibyari byanditse ko cyo kimwe ntihari handitse ko n'icyo cy'ubu bikorwa amajambere benshi barandika icivugo icyifuzo cyabo bafatiye ku bumwe urumva rero ntibisa na gatoya ibyo kwandika ibyivugo bihari ahantu ntibisa na gatoya no guhindura intwaro ego me umushena efenias ntigaba ku kibazo cyabajijwe na n'umushena wenda yishimiye pacifique duga ku ijambo
twebwe hari ikibazo
uko twatanguye tuvuga n'uko tubandaga tuvuga urumva guhindura iki kintu kijyanye n'ikivugo cyari kuri ku ntatemwa kigahindurwa uku tubibona birateye amakenga kandi hari handitse ko ikivugo cy'igihugu kandi icyo kivugo cy'igihugu kiri mu ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro ntirirahinduka nta muntu rero n'umwe yari afite uburenganzira bwo gufuta ibyari byanditse kuri iyo ntatemwa nubwo abantu turabyubahwe kimwe mugabo kubaha amategeko twateza kuyubaha twese hama mugenzi wacu ari ari buraya ntafate uburundi ngo abwitiranye n'ubwo bwongereza ntafate uburundi ngo abwitiranye n'ubwo bubirigi kuko hoho ibintu bya demokarasi biteye kure bifise biri ku ntambwe ikomeye raba nawe ingene bubahiriza ibintu bijyanye n'inkingi za demokarasi wacu ufata ngo uko mu bwongereza bazubahiriza niko bazubahiriza mu burundi ibyo byose rero ntitwakwitiranye ibintu ngo twitiranye igihugu cy'uburundi twitiranye n'igihugu cy'ubwongereza kuko urabye aho bagejeje mu kumenya ibya demokarasi ntabwo ariho tugeze kuko tuba turabyitiranya twebwe demokarasi tuyitiranya n'amatora aha mu bundi bazi ko amatora abaye ibya demokarasi byose biba bikwiye kandi hari ibindi bintu byinshi byategerezwa kubahirizwa idefonse rwema murafite akanya gatoya cyane rwose amasegonda mirongo itatu kugira ngo mugire icyo mwishyure duga ku ijambo yego reka ndamwishyure umugenzanje ndamubwire yuko iyo iyo repubulika mbega urazi icyo ivuga wowe insiguro mu kirundi insiguro itomoye aba repubulika aba demokarasi ayo ni amajambo y'iburaya hamba ikintu nakubwira ni uko izi ntwaro z'ubwami ziri ngaha imbere y'uko baza kudukoroniza basanzeho intwaro z'ubwami mu burundi twari dufise ibintu duhuriye ko muga tutari bwigere duhura mugabo kuza ari uko bakabona yuko eh, ndabona mushanahe rugema akanya kagiye iki kibazo nibaza ko tuzokigarukako nashaka kubashimira cyane rwose ndabashimiye nawe mushanahe feniyase ningaba mushanahe claude karegwa ndenzako ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane n'iradiyo ijwi ry'amerika turashimiye n'abanywanyi bose baduteye akamo turashimiye kandi na enjeniyeri tukaba dushimiye na fatuma karara yadufashe kwegeranya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese